iyi mwumva n'ijwi rya amerika turabaramukije inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki indwi z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio muri kumwe nanje aloise bigirimana dusamiranira i washington dc nkaba ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba
icyo tusaba leta ni uko yokwemera ibiganiro ntigira ubwoba nta bwoba bw'ibiganiro ibiganiro bivamo byiza ntibivamo bibi ni uko yoshobora kumvisha abagararije abantu bahemukiye igihugu yuko umwenegihugu ahashize atawumuvuguruza
abo uwa mbere ni zeno nimubona arongoye umugambwe parena imbogora burundi mu burundi uwa kabiri nawe ni jean claude karerwa ndenzako umuvugizi wa perezida pierre nkurunziza bavuga ku cyo biteze k'urugendo rw'umuhuza w'abarundi yitezwe mu mwanya uri imbere mu gihugu cy'u burundi iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimo umuriro wadutse kuri uyu wa gatatu mu gisagara cya bujumbura ugahitana ibitari bike turazibashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika nk'uko tubivuze kuva kuri uyu munsi wa gatatu ku mugoroba umuhuza mu matati y'abarundi benjamin william mukapa yitezwe mu burundi mu rugendo rw'iminsi itatu ni mu ntumbero yo kongera kunagura ibiganiro hagati y'aberwa n'ikibazo cy'uburundi umeshamakuru w'ijwi rya amerika eroge wirika neza aratubwira ibijyanye n'urwo rugendo kuva kuri uyu wa gatatu gushika kuwa gatanu w'indwi benjamin william mukapa azobonana n'imigwi n'abategetsi batandukanye muri bo harimo umukuru w'igihugu pierre nkurunziza abaserukira ibihugu vyabo mu burundi amashirahamwe yigenga ayaserukira urwaruka n'abakenyezi imigambwe yemewe n'amategeko hamwe n'amadini n'amashengero bitekanijwe ko kandi mukapa azoja mu ntara imwe mu gihugu hagati aho azoja kuraba ingene umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya ibiganiro sende ukora ijwi rya amerika ryifuje kumenya ico imigwi itandukanye yiteze kumuhuza umuvugizi w'umukuru w'igihugu jean claude karegwa ndenza akamenyesha ko leta yifuza ko mukapa gondoza abanyepolitike bahunze gutahuka bakitegurira amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ni uko yoshobora kumvisha abagararije abantu bahemukiye igihugu yuko umwenegihugu ahashize atawumuvuguruza agafasha abo bantu gutegera yuko nivyo umuntu arashaka ubutegetsi ariko abantu bategere yuko biterera inzara vyerera igihe maze baze twicarane baze dutege dutegurire hamwe kazoza y'igihugu cacu twarinjiye mu nzira ya demokrasi amatora yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu azosubira kuba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri abatatsinze bagumana ukwizera bandanye bakora bitegurira gutsinda amatora akurikira ikindi tumwiteze ko ni uko yodufasha kujijura amakungu areke kubandanya akikiza canke akimbukira abahemukiye igihugu ivyo babatumye turabona yuko vyabananiye ntibabishitseko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo basanga leta ari ifise uruhara nyamukuru kugira ngo ibiganiro bishike ku muturama zeno nimubona umukuru w'umugambwe parene imbogora burundi aho bigeze ntitwavuga ko abatavuga rumwe na leta badashaka kuganira nta zindi nguvu bafise atari ukuganira muhuza ntitwavuga ko nawe nyene atashaka ko ibiganiro biba kuko niwe yoba ananiwe haba hasigaye rero nayo nyene ibiganiro bugira bikeneye niyo yari nabikeneye gusumba n'abandi niyikeneye aho yokorera heza ku burundi leta ya mirondera aho yokorera hameze neza kugira ngo abagwizatunga bakore bagwize akazi hagabanuke mishamirano kugira ngo igihugu gitere imbere ni ukuvuga ko leta y'ubu ikeneye yuko woba umutekano ukwiye dufatiye ku masezerano ye yarusha igihugu kigasubira guhagarara icyo tusaba leta ni uko yokwemera ibiganiro ntigire ubwoba nta bwoba bw'ibiganiro ibiganiro bivamo byiza ntibivamo bibi amashyirahamwe yigenga nayabona ko umuhuza akwiye gukura mu nzira ikibazo nyamukuru kimwe kumenya niba bashatse gutembagaza ubutegetsi n'abarwanyije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu bemerewe kuja mu biganiro canke bazocirwa umukenke burundu njangwa Gilbert Beko atwara Onerope Burundi umuhuza ico twomusaba no kugira ngo amazi atunganuke tumenye neza yuko bajya bakurikiranwa n'ubutungane bagirizwa yuko bagize imigumuko bazoja mu biganiro canke batazojayo tukamenya yuko babaheba burundu canke baheza bakabagirira ikigongo c'agateganyo kugira ngo baje mu biganiro bibi bintu bitaguma mu gifuri iyo ibintu bidatunganutse ingwano canke ingorane zose naho zipfa umuvugizi wa perezida nkurunziza asigura ko abakurikiranwa n'ubutungane bemerewe gusaba ikigongwe ariko yibutsa ko ataho bavugira kuko bakuze abashatse guta igihugu mu manga abahemukiye igihugu abashatse gutembagaza ubutegetsi bwashizweho n'abenegihugu bariyizi kandi barazwi leta rero ni umuvyeyi umuvyeyi agucira inkoni ndende aho kubita ngufi leta n'umuvyeyi umwe aheza kukuvuna akaba ari we akuvuza ikigongwe iyo umuntu azi yuko yakoze ibitaruranye aragisaba abo bantu be- rero ba- bakoze ivyo ni abantu bakuze bafise imyaka n'ubwenge bukwiye nibasaba ikigongwe nta nkeka yuko bashobora kukigirirwa nta utega amashi ngo bayakubiteko ariko abo bantu nta n'umwe nibaza ko basabira ikigongwe nibagisaba leta izoheza ibirabe ico kiba tuba turabangira tukarindira ko bonyene bisabira ikigongwe muri leta y'u Burundi tumeze nk'umuvyeyi umwe yamana urugi guguruye umwana w'igishushungwe yagarutse mu muryango umuntu aranezerwa cane umuhuza mu matati y'abarundi benyamin william mukapa yaheruka kugendera uburundi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ico gihe yakiriwe na perezida nkurunziza uwo mugabo yahoze arongoye tanzania yatowe n'inama ya cumi n'indwi y'abakuru b'ibihugu vy'umuryango wa ease kugira ngo yunganire perezida w'ubuganda yoweri kaguta museveni mu gikorwa co gutorera umuti indjane n'amatati vyadutse mu burundi mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ico gihe perezida nkurunziza yafashe ingingo yo kwitoza ku nshuro ya gatatu atsinda amatora mu kwezi kw'indwi uwo mwaka nyene abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika Rakoze Eloge Wilika neza ni inkuru tubandanya dukurikirana. Mu Burundi kandi utuzu tw'idandarizo dutandatu turi mu gisagara ca Bujumbura twadutsemwo umuriro mu gitondo co kuri uyu munsi wa gatatu. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye akeka ko twoba twaturiwe n'umuyaga nkuba wa Regideso. E, Variste Nziko Banyanka yakurikiranye igihe ivyo vyaba.
uwo muriro wadutse nk'igihe cy'isaha imwe n'igice zo mu gitondo kuri uno wa gatatu muri utwo tuzu tw'idandarizo turi kwibarabara avenue du marché ni hafi y'ahahoze isoko nkuru ya bujumbura bamwe mu bari hafi yaho igihe uwo muriro waduka bavuga ko batamenye ico bavuyeko twashyitse isaha imwe n'iminota mirongo ibiri hari hatekanye nta ngorane n'imwe yari ihari ariko haheze nk'iminota nka cumi nka setere taranti twumvise yuko hadutse umuriro nje nsohotse kuraba mbwira ati sohokura hiyi nabonye i- arimantasiyo haruguru yacu ariko havayo umwotsi mu minota mikeyi bya biduga bizinya byari bihashitse bitangura kuzimya ariko utuzu tune kuri dutandatu twahiye turatokombera harimwo tubiri twahora tudandarizwamo imiti farumasi mu gifaransa nta kidandazwa na kimwe carokotse bene ibidandazwa vyahiye bigatokombera ntibagira ayo bacira n'ayo bamira ntibanashima kugira ico bashikirije uno mukenyezi yariye umutima amenyo avuga ko ivyahiye arivyo bari bazeye ko uburaro n'uburamuko turagowe turarushe twe dutunze imiryango dutunze abana niho twakura uduharage tw'abana none ntituzi aho tugiye kujya nimba tugiye kujya mu ibarabara nimba tu- ntituzi iyo tugiye kujya n'aho tubona uno mugabo nawe farumasi yahora adandarizamo imiti yahiye yose iratokombera nawe nyene umubabaro yari afise ntiwagira ingene ungana nta kintu na kimwe twakuye n'ibyo twashoboye gukurayo twa- byabaye nabi nk'ibintu by'imiti twari dufise ntawuvuga ko hari cyavuye ko umuti umaze gushika hasi n'ubu kibaye umuti umva ibyapfuye ntiturabiraba neza ariko ni byinshi cyane nta kintu novuga twakuye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi yishikiye ahadutse uwo muriro mu gihe abahadandariza bavuze ko batazi ico uwo muriro wadutse wavuye ko Pierre Nkurikiye akeka ko iryo sanganya ryoba ryaturutse ku muyaga nkuba wa Regideso hariho umucanwa uhejije kwaduka uraturira eh, utuzu two kudandarizamo dushika kuri tune nitwo twahiye n'ivyarimwo birasha vyose ariko hariho n'utundi tubiri eh, dusa n'utwari tugomba gufatwa ariko baciye bazimya ntitwafashwe ku buryo eh, umuntu yovuga ko dushika kuri dutandatu aritwo uwo mucanwa wari, eh, wari, warimwo Eh, biboneka rero yuko umucanwa watanguriye mu kazu kamwe muri utu eh, kandi n'abagakoreramo ngo ntibari bwashike ngo bakugurure Eh, biboneka yuko ushobora kuba ari umucanwa wavuye kuri eh, ku bintu vy'insinga z'amatara vy'imbere Eh, ha- hanyuma rero ucurafa ako kamaze gufatwa kaciye gafatisha izindi ariko abapolisi kubera ko bari hafi baciye ba- barenguka baca barazimya kugira ngo eh, ayandi mazu ntace ntafatwe murabona neza yuko iyo abapolisi batahaba eh, hari gufatwa aya mazu yose yose ari kuri kuri uno murongo batabaye rero uwo mucanga barahejeje kuwuzimya ibikorwa bica bibandanya uwavugira igipolisi cy'u Burundi yaboneye akaryo ko gutera kamo abadandaza bose kwibangikanya ibikoresho byo kuzimya igihe cyose hadutse umuriro extincteur mu gifaransa agaciro k'ivyo bidandazwa byahuye n'umuriro kuri uno wa gatatu ntikamenyekanye kiretse uwadandaza imiti yahiye yavuze ko yari ifise agaciro k'imiliyoni mirongo itatu z'amafaranga y'amarundi abo badandaza izabo zahuye n'umuriro kuri uno wa gatatu bari muri bamwe ibidandazwa vyabo vyahiye biratokombera mu isoko nkuru ya Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2013 i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
amakuru mu karere uburundi bushirwa mu kibanza ca mbere kirangwamwo ibiturire vyinshi no kudahana abanyuruza amatungo ya leta mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ni mu gihe u Rwanda narwo ruza mu kibanza ca mbere mu kurwanya ibiturire muri uwo muryango ivyo vyavugiwe mu nama yatanguriye kuri uyu wa gatatu watanguriye kuri uyu wa gatatu ihuza amashirahamwe yigenga arwanya ibiturire muri Afrika yarusha muri Tanzania ni inkuru dushikirizwa n'umenshi makuru y'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari arusha mu gihugu ca Tanzania Uburundi buri mu bihugu cumi vya mbere muri Afrika birangwamwe ibiturire vyinshi hamwe no kunyuruza amatungo ya leta ku rwego rwa Afrika buseruko ico gihugu gitwara ikibanza ca mbere kuva mu myaka itatu iheze abaserukira ishami mpuzamakungu rigwanya ibiturire Transparency International babitangarije mu nama y'iminsi itatu yo kurabira hamwe ingene igiturire cogwanywa burundu muri afurika umufasoni chantal uwimana akorana n'ubumwe bwa afurika ku bw'iryo shirahamwe rigwanya ibiturire avuga ko ugushaka guke kwa politike ariyo ntambamyi ikomeye ituma gishinga imizi hamwe umuntu abantu bose baba babona bakagira bati "Mm, ujya muntu ah, afata umushahara ungana gutya afise aya mazu akwirangije mu mugabo ugasanga nta- abashinzwe gu- kubikurikirana abashinzwe guha- guhana abashinzwe gutohoza nti- ntibabikurikiranye cyane kubera nabo umuntu ashobora kubagura kuri ruswa canke ugasangana umuntu afise igiti kiri hejuru mu- muri administration canke mu mugambwe ugasanga hariho i- i- itegeko rivuye hejuru rikabwira nk'abacamanza ati uwo bamura muramwihojeje nk'utwara iyo rwego rushinzwe kurwanya ruswa kumbure aba ya- yahashizwe kubera ashigikiye umugambwe kanaka uwo mugambwe ukaba uri ku ntwara igihugu cy'u rwanda kiri mu bihugu bitanu bivugwamwo ibiturire bike muri afurika nayo mu gice cya afurika y'ubuseruko nico cya mbere gitangwa ko akarorero mu kurwanya ibiturire naho biri uko hari ibisata bikirimwo inyuruzo ry'amatungo ya leta nk'uko bivugwa na gwego albert ajejwe imigambi muri transparency international igisata cyo mu rwanda itanga ry'amasoko eh, ruswa yiganje cyane eh, serivisi zo mu myubakire eh, traffic police mu muhanda eh, private sector mu gutanga akazi mu private sector eh, ndetse no mu mu nzego z'ibanze mu bijyanye na, na, na za porogaramu zo kurwanya ubukene nka za girinka na za vup eh, nizo sector zirimo ruswa kurusha izindi eh, ntabwo ari nkeya byo ariko ugereranije n'ibindi bihugu bya afurika u rwanda ruragerageza amashami yigenga muri afurika abona ko abanyagihugu bose bashikirwa n'ingaruka mbi z'ingeso yo kurya ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta donald deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri afurika union panafricaine des avocats ukienda mahospitalini hatuna mahospitali ya kutosha hakuna dawa atugiye mu hakuna bitaro vifaa, usanga hakuna- ata nyubakwa zikwiye zihari ata miti ata n'abaganga nta mashuri akwiye dufise muri ibi bihugu byacu nta barimu canke ibikoresho by'ishure mu burimyi n'ubworozi ni nk'uko imigambi iribwa itaraja mu ngiro hari n'amashirahamwe mvamakungu yigira ngo aje kudufasha n'aje gutungisha akagwi gatoya ni ngombwa ko twese dufatana mu nda mu kurwanya kukaranda k'igiturire nimba dushaka gutera ili imbere tuwe na ra- endeleza nao maisha yetu ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika rirafise igisata co kurwanya ibiturire honorable ekwabi mujungu aserukira ico gisata yamenyesheje ko bobo bakorana n'inzego za leta gusa mu gushiraho amategeko arwanya ibiturire Uh, actually, the board, there's main role to advise the
twebwe icyo dukora dufashanya n'inzego za leta mu kurwanya ibiturire turerekana aho byirage kugira ngo bituzwe dufise ibihugu mirongo itatu na bine bimaze gutera umukono ku masezerano yo kurwanya no guhana abajya ibiturire kuri twebwe birahambaye kuko ibyo bihugu byariyemeje guhindura amategeko amwe amwe mu ntumbero yo kwisunga aya masezerano arwanya ibiturire maze hagashyirwaho n'amasentara adasanzwe aha n'abafashwe of fighting corruption in Africa.
ibihugu nka angola libiya guinea bissau sudani y'epfo na somaliya nabyo biri ku rutonde rwa mbere rwaho ingeso yo kurya ibiturire y'irage pierre clavin nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
radiyo y'ijwi ry'amerika i washington dc uyu ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru make y'imina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza yeee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
ikaze n'igwanyu bakunze b'ikiganiro ntorere kazoza ca studio ijambo mukagishikirizwa n'ijwi ry'amerika jerome niyonzima ndabaha ikaze nizigira ko muri benshi mwahisemo kugikurikirana ikiganiro c'uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko iyi minota yose yahariwe kino kiganiro tuyihariye ikiyago cerekeye urwego rujejwe kubungabunga amahoro ku mbibe z'igihugu ni ukuvuga urwego rwa gisirikare mutumire turi kumwe n'umwe rudende ndamusabe yidondore
nitwa koroneri gaspar baratuza nkaba ndi umuyobozi ajejwe gutumatumanako amakuru mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba nkaba nongera nkavugira ubwo bushikiranganji nyene murakoze cyane koroneri gaspar baratuza uvugira runo rwego rw'igisirikare muherutse kwinjiza mu rwego rw'intwara zangabo mu ntwara miheto muri ko mbere muranategura murategekanya ibikorwa byo kwinjiza mu rwego rw'ibisomberezi eh, by'intwazangabo mbega uno munsi twavuga yuko mu gisirikare eh, ibitigiri bisabwa n'ibyizo shingiro biriko birubahirizwa Eh, murakoze kumbaza ico kibazo nk'uko amategeko abisaba cyane cyane mu ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cyacu eh, mu kigabane cy'amajana abiri na mirongo itanu n'indwi akara agace ka kabiri baravuga neza yuko mu kiringo gitegekanijwe n'inama nkenguzamateka inzego zo kwivuna abanzi n'umutekano bwoko na bumwe buzorenza ibice mirongo itanu ku ijana kandi bakazobikora mu bwitonzi kugira ngo ntihagire n'umwe yumva ngo umutima urasimbwe kubera bariko barakora ibi n'ibi n'ibi bazobikora rero buke buke mu mwanya utegekanijwe byumvikana rero ko ibyo dukora ubu twisunga amategeko noneho tukongera tukaraba mu buhinga tuti mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kumbure turashobora kuba twegereje ibyo bisabwa n'amategeko bigirwa buke buke ubu rero igitigira aho kigeze bazotanga intumbero kuba barakoze ikibazo umwe wese azoba azi amanota afise hanyuma ibisabwa n'amategeko cyangwa abadukurira bavuze batifatira kuri ibi biroroshe ushiramo amazina gusa hanyuma bikagenda neza abakenyezi mu ntwazangabo barimo abarimo nyene baravyitabye nabo nyene ku rugero rushimishije uravye ibitigiri nko ku rwego rw'intwazangabo bitabye rurashimishije rurashimishije cyane ndetse uno mwaka turavye n'iyindi myaka uko bahora baza hariho akarusho kanininya igitigiri ni hitabye abigeme bashika ijana na mirongo itatu n'umunani uno mwaka byumvikana yuko ari igitigiri cyiza uno mu rwego rw'ibisongerezi naho ndabona hitavye abashika mu majana atatu na mirongo irindwi n'umwe ico giti gisi gito kandi ubwoko bwose burimwo gushika no ku rwego bwo- n'ubwoko bw'abatwa abatwakazi harimwo babiri byumvikana nabo nyene ko batanguye kujijuka ni vyiza Hmm, tugarutse ku rwego rw'intwazangabo vyaravuzwe yuko ah, ubwoko bw'abatutsi boba baratinye kwitaba iki gikorwa mwewe mwarabibonye murafatiye ku biti mufatiye ku biti vya bitavye i- iryo yinjizwa ry'intwazangabo mu ntwaramiheto ego ubirabye neza eh, uno mwaka eh, ku rwego rw'intwazangabo mu nkoramiheto eh, urabye n'iyindi myaka nibyo eh, barasubiye inyuma gatoyi ariko baritavye ku buryo ku rugero rwa mirongo ibiri na rimwe ku ijana eh, urwego ku batu- ku bahutu mirongo irindwi n'umunani ku ijana ni uduce dukeyi hanyuma ku batwa ni urwe- ni ibice ubusa n'ibice bitanu ku ijana uno mwaka Eh, ku mwaka nshiye mfata urugero ku mwaka w'ibihumbi bibiri na- na cumi na kane eh, mu ntwazangabo isikamu bari babyitabiriye ku rugero abahutu mirongo itandatu n'umunani ku ijana abatutsi barashika mirongo itatu ku ijana mumva yuko basubiye inyuma gatoya nyene ivyo bitigiri ntibibateye ubwoba mwebwe muravye ingene igisirikare cyateza gutunganya ntibiteye ubwoba gusa kumbure nibo babishaka kuko utuma ko abantu babishaka utabishaka ntumukwewe ku nguvu no muri kaminuza mu ntwazangabo bavuga bati dushaka ngaha ababishaka kandi babishoboye urashobora kubishaka ntubishobora aho ntibakwakira ubishoboye ntubishake naho nyene uba ntuba waje ivyo bintu bibiri utegerezwa kuba ubikwije
reka dutandukire ikindi gice cerekeye muri kino kiganiro cacu cerekeye ubumwe muri uru rwego rwa gisirikare no munsi twavuga ko mu rwego rwa gisirikare hari ubumwe bushimishije mu gihe mu minsi iheze havuzwe abahoze mu gisirikare ca kera n'abahoze mu migwi igwana ko boba basa n'abagombye gushamirana canke bagasa n'abada- n'abacanamwe ivyo nibaza yuko ari abantu babifise mu mitwe yabo mugabo batari no muri uru rwego rwacu hariho abicura yuko eh, uko babibona babaho hanze yuko ariko mu gisirikare vyoba bimeze naba na gatoya nagomba kubabwira yuko eh, kumenyesha abarundi n'abanyamahanga bumva ikirundi yuko winjiye mu rwego rwa gisirikare uba umuhutu umututsi cyangwa umutwa uba umwigeme cyangwa umuhungu umaze gushikayo barakukwigisha yuko utaje userukira ibyo uvanye mu gisiviri uri inyigisho baguha iratuma ibyo byose uwaje cyangwa abandi bamurungitse biyumvira atari byo akora kuko nta n'umwe bahangwa aje gukorera muhira iwabo aho avuka kugira acungerera ab'iwabo gusa ucuja gucungera umutekano w'igihugu w'abanyagihugu bose ata n'umwe ucaguye tuvuga ngo hari abahutu benshi kubera ndi umuhutu niho nzoja gukorera ivyo kirazira nta n'ivyo woshira mu mutwe umututsi ntavuga ngo hari abatutsi benshi je niho nzoza gukorera namba na gato nico gituma rero inzego zubatse neza ku buryo usanga umwe ari umuhutu ayoboye abatutsi benshi kandi baramuyoboka umututsi bamuhaye amahirwe yo kurongora abandi usanga harimo abahutu akabaha amategeko bakayakora neza utabikoze neza bica bigaragara inyinshi ikiboneka uca uvamwo akazi kaba kakunaniye byumvikana rero ibyo by'amacakubiri cyangwa by'amoko intari iki ndagutakiye ibyo o nibaza yuko vyovugwa mu zindi nzego atari urwego rwa gisirikare kuko rwitwa fdn nico nokwita umuryango umwe witwa fdn urimwo abantu bava mugabo intara nyinshi ariko bafise ico nokwita ideoloji ideale imwe co bita kandi mu rurimi imbono vision imwe intumbero imwe utavyumva gutyo kaba kakunaniye uca wiyamba ukura umwambaro ukagenda ugakina iyo bakina bene ivyo bintu mugabo mu rwego rwa gisirikare ivyo ntibivugwaho ntibinashoboka ikerekeye abasirikare bahora bagenda guha- kugarukana amahoro muri somaliya bazobandanya bazopfayo canke bizogenda gute ku bw'ubugombe n'ivyifuzo bya ba bandi navuga baba bavuyeyo kera mugabo rero akazi bariko barakora hariya si bo bakabatumye uwabatumye abakoresha hariya arabona ibyo ariko- bariko barakora kandi arashima mu mwanya rero wo gushima hariho abandi bafise ibyifuzo byabo bashaka gushikako yaba aribo babikora baba barabatahanye inda turindire kuko n'ubu bariko barakora igikorwa gihambaye citwa gutegura izindi ntumbero z'ingene bocungera igihugu ca somaliya muri ubu- muri ibi bihe vy'amatora kandi birangiza n'umwaka ishirahamwe rya buraya rigomba guhemba abasirikare mbega rirabazi amazina boyakurahe kandi ishirahamwe rya buraya siryo ryasavye abasirikare b'abarundi hariho irindi shirahamwe rya afurika niyo ryasabye abasirikare igihugu cacu yuko cyo tanga abasirikare bakaza kugarukana amahoro mu gihugu ca somaliya abo rero nibo bafitaniye amasezerano abo bandi bashobora barafasha n'ivyo muri ico gikorwa ariko nta burenganzira bafise byo guhemba abasirikare bakora muri ico gikorwa mu minwe ntibibaho ntibikunda kandi nabo nyene barabizi Mugabo- aho leta yavuga yuko yocikurayo basirikare mwiteguye kubakira nkamwe bibayeho jese ndi umuvugizi wa leta mugabo eh, ingingo twebwe icyo tuzi ni uko twubaha umubyeyi adutuma kandi yaduhaye akazi
byaragaragaye yuko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane hari ibitero byateye Burundi biserukiye mu buraruko bushira uburengero zuba mu ntara ya Cibitoke mu mpera z'umwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu haba ikindi gitero cyateye amakambi ngaha mu gisagara cya Bujumbura ubu tugeze mu mpera z'umwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu ntabwo bamufise
ubwoba hamwe twobugira umunyagihugu atagira ikintu na kimwe yocagirane twe ntabwo badufise ni uko abagerageje bose haba mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane baciye mu cibitoke bavuye i kongo twaronse umwanya wo kubivuga neza yuko baje bameze nk'abiyahutse ukuntu bari baje bameze naho bari baciye ukabona n'ingene hameze ni ukuri batari baje kwiyahura hanyuma ingene vyagenze sinokuriko ndabisubiramo nta bwoba bwabaye kuko eh, murazi yuko bitamaze umwanya muremure ingabo zihagaze neza nta kibazo cyahabaye ku- cotera ubwoba igisirikare c'u Burundi mu mwaka uheze hoho habaye kaminuza nobita kaminuza eh, kuja guhanga ikambi kambi ya gisirikare ku isi sindabona aho biba mugabo hari haho abandi bagerageje gusubira kusubirira ba bandi mu mengana ntibumvise icyo ari cyo baza ngo gutera amakambi urashaka kugenda ngo wahenze umwe babiri ngo ucuja gufata imangazini irimwo ibigwanisho ngira ngo twaronse umwanya wo kubivuga ingene vyagenze sinzi yuko n'ubu hari ubwoba bwotuma bubaho mu gisirikare Eh, byose byamaze umwanya urume rumara gusa nuko bakwegeye eh, abantu bamwe bamwe kuko iyo urusase ruvuze hariho ruhitana ariko ibitero nk'ibyo ntibibaza ko bishobora gusubira mu mpera z'umwaka
bino sinabyita ibitero bigenda byita kutagira ubwenge no kutagira intumbero ngo umenye iyo utumbera n'icyo ukora
hari ibitegekanije kugira mu kingira igihugu mu mpera z'umwaka mu minsi mikuru ya Noel na Bonane abanyagihugu baba barimo abasirikare baba bagavye bakora amasaha mirongo ibiri n'ane ku mirongo ibiri n'ane nico gituma igihugu kiguma kiraririwe haba indani canke ku mbibe bama bagavye mu gihe hari amahoro umusirikare yitegura intambara habaye intambara naho murumva yuko aba ari yariteguye bihagije acayigwana nico gituma ata mwanya n'uru- urume rumara bimara bama biteguye bameze neza ku mpera z'umwaka nivyo harakunda kuba ibigeragezo bitari bike eh, abasirikare bama bafata ingingo zikwiye eh, ndetse na bagenzi bacu b'abapolisi bagakorana eh, ubu ubu bazomenyesha mu minsi iza eh, ingene bizokwi- abantu bokwigenza eh, muri iyi mya- minsi iheze umwaka nta ngorane rero abantu borema yuko bafise ingabo eka n'abanyagihugu murabona ko bakerebutse ubu batabika umwansi bamubonye
biravuga yuko mu minsi heze hoba harahatswe kudeta ubwese abasirikare
ico ndacyumvise ubu nyene
urakoze urakoze nawe abana ishimwe ni mwebwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago ntorere kazoza ca studio ijambo gica kwijwi rya Amerika Jerome Niyonzima
n'ijwi rya amerika mwari kumwe na Aloyizi bigirimana kuri mikoro ni kuri ibiganiro turangirije ko ibiganiro byo kuri uyu mugoroba ibiganiro bica ku ijwi rya amerika birabandanya